iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mu makuru yacu yibanda cyane ku burundi kubona imiduga izunguruka mu makaratiye ngo baboye ngo canga hatugira urane ngo rwo kuyandikisha ngo umenyekane aho abapolisi baje gusa kanyene no kubatwara kuca inguvu umuweho ngaharanditswe uwo ni umwe mu bakozi bo mu nzu mu burundi winubira icyemezo cyo kubasaba gutunga ikarita ibaranga twabonye yuko hariho abakozi benshi baza kwinyegeza mu bandi bamwe mbere ugasanga si n'abakozi bo mu nzu ugasanga n'abagizi ba nabi bakaza gusaba ahantu akazi arabasuma umukoresha yamuha akazi agateterura ibyo mu nzu byose agaca yigira si ukwinjira mu ishyirahamwe rero ni ukugira amenyekane icyo akora uwo nawe ni rishari mani irambona uyobora ishyirahamwe ry'abakozi bo mu rugo mu burundi avuga ku kamaro ko gutunga ikarita iranga umukozi wo mu rugo iyi nkuru n'izindi zirimo icyemezo cyo gufunga burundu ishyirahamwe rigiteka turayigarukaho mu kanya gato amakuru avugwa ku burundi leta y'uburundi mu minsi ishize yahagaritse burundu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rigiteka icyo cyemezo cyagiye hagaragara kuri uyu wa kabiri ushize mu iteka rya minisitiri w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye rigiteka iri mu mashyirahamwe amaze igihe kinini akora iryo shyirahamwe ryiyongereye ku yandi atanu yahagaritswe umwaka ushize arimo force for code aprodehage acat na rcp nyuma y'icyo cyemezo imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'ibihugu by'uburayi yahise asaba leta kwisubiraho kuri icyo cyemezo abahagarariye leta nabo bakavuga ko batakwihanganira ishyirahamwe ribiba amacakubiri mu barundi mu kiganiro nagiranye n'umuyobozi wa liga iteka ansheri niko yagize arahakana ibyo leta ibarega byo gukwirakwiza amacakubiri
birababaje kubona liga iteka ihagaritswe n'ubwoko buvuga ko bwari bwaracuruzwe kandi uriko uraraba bafunze liga iteka benshi baraba bashyiraje muri iyi migambi za forodebu forodebu bwa mbere za senizi izuba rimwo na bari barabuze aho bavugira nyuma bagira ati zari nshabwenge kuko bafite ibyiyumviro bikomeye bagira ati dusheye liga iteka imaze kuja hanyuma akajaho itegeko ry'imigambi myinshi baciye baja muri iyo ntumbero yabo politike bari bagomba tugera dute rero n'ubu rigiteka n'ishyirahamwe ririmo ubwoko bwose nivuga akatereventusa ririmo abo abo bibaza ko ari abahutu bari ku butegetsi n'ubu nibo babigize niwe bantoye yewe ndi umututsi rero ndiko turiko turavugana niko abavyeyi bambwiye ntagira mugabo natowe novuga mirongo irindwi ijana barimo hafi mirongo umunani n'abahutu nibo bantoye nkagira ngo uno munsi batwagiriza ngo turiko twigisha icanishamwo abantu nibaza ko boraba bakatwagirira gati tuvuga sico iki si cyo bareke kuvuga muri rusange kuko natwe tuvuga muri rusange tuvugira ibyo n'ibyo urutoki urutoki icyabaye ni iki cyabaye ku mutungo w'umuntu birabaje kubona ko ishyirahamwe hari igiteka ryagiyeho mirongo icyenda na rimwe muzi igihugu nyine cyari kibayeho gitwagwa n'umugambi umwe bigafasha indi migambwe ikaza abahutu bari bavuga ko bari baracinyijwe kandi bari baracinyijwe baragaruka baratwara ubu ubusore wa mbere bari bakwiye kurifuta ahubwo bari bakwiye kurigwanira bakarishyigikira uko bakarishyigikira uko bavuga ko batwagwana akarenganyo n'ubu nawe nyine iryo shimo riguma rikora rigwanira akarenganyo ntagire umuntu arenganywa ndetse mbere n'ayandi mashyirahamwe yari yarafashije rigitega gushyiraho bayareka akore n'abandi y'ayo mashyirahamwe yandi akore akarengane ariko bagiriye abantu barakagiriwe nabo icyo nibaza ko icyakobaje ntuyikorera uwundi mu burundi mufatwa nk'ishyirahamwe ritemewe n'amategeko nyuma y'uko leta ibahagaritse burundu ese agaciro kazava mu byo muzajya mushyira hanze mu gihe mutemewe n'amategeko kazaba kameze gake tugiye kubandanya dukora dukorana n'abo bantu badahembwa iki shyirahamwe ry'iteka novuga ko gipanze kuva kera hari umugambi w'intwari ibereye kwigisha ku mitumba ku mitumba abarundi baduha izo nkuru n'abatwemera ntidukeneye kwemerwa n'uburundi n'umukuru w'igica nk'iki yatwihakanye yatwirukanye yatwirukanye kuko ariko tuvuga ukuri turiko tuvugira umunsi muzabona twabuze ivyo dusohora ni uko abarundi batazaba bakitwemera tuzaba atakiturungikira inkuru igihe cyose muzabona turonka inkuru ni uko tuba dufise abarundi baturungikira inkuru ni ukuvuga ko bizeye ivyo tuvuga bavuga ati turasavye turasavye dushikanira ibintu imbere kuko nta mafaranga bariko bararonka hano aho twe barazi yuko nagira nabwiye yuko leta y'uburundi yari yariteguye igeze guhagarika amashyirahamwe yari izi inkurikizi yabyo yari azi yuko guhagarika ishyirahamwe amashyirahamwe mpuzamakungu yaduha ifashanyo kugira dukore afa- akorana n'ishyirahamwe riri mu- riri mu mategeko bari bazi bari babizi neza ko hahagaze atafasha zibashobora kuronka nacyo bituma mu n'abatwugariye amakonti hama bagaca badufuta kugira ngo nyene nitwari kuri konti dukoresha ico cyo kwigana kugira ngo ibizikora byose nagira ikintu na kimwe kimenyekana jewe ntababesha iradiyo niko aravuga turavugana n'abashikiranganji bamwe bamwe nuvuga ndetse mbere bari mu bibanza bikomeye baravugira nawe wewe muri dokimantation bamwe bamwe bakuru bakuru turavugana bambwira ati garuka ntaco uzoyumva ntavyo ugira garuka ayo mafaranga munona muriko muvuga ngo nimugaruke mugaruke nti ntakenewe ko amahoro nti ariyamama niyo nyene yiyamamaza saba ariko ubutegetsi bayamamaza uwo ni ansheri niko yagize umuyobozi wa liga iteka ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu riherutse guhagarikwa mu burundi tugume mu burundi ikarata iranga abakozi bo mu nzu ikomeje guteza impaka iyo karita itangwa na rimwe mu mashyirahamwe abiri ahurikiwemo abo bakozi bamwe mu bakozi bo mu nzu bemeza ko iyo karita igurwa amafaranga y'umurengera ugereranije n'imishahara yabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza
karata twibaza ko hazaba umukwabo mu mabarabara ubu ni umwe mu bakozi bo mu nzu akorera muri imwe mu makaritsiye yo mu mpanuka bw'igisagara cya bujumbura we na bagenzi be bavuga ko baburabuzwa n'igipolisi kubera badafite ikarata ndangakazi twabonye baza badufata baje mu macumi n'imwe cumi n'imwe bari baje kudodora turugurura bari abapolisi basaba ikaye y'urugo hanyuma rero natwe baca tubaza ngo nawe ikarata y'akazi urayifise hanyuma nanjye ndamubwira ati ntayo mfise ngo noneho basemerera mwarumva Ati, jewe narumvise kuko ji- sinasimye kwinjira mu ishyirahamwe urabivugira hariya canke ngo uce uze uzanye amahera ngo uce uze uyiguze rero baca batwaka akarangamuntu batwatse akarangamuntu barafata abakozi benshi baca batubwira ngo ahubwo ingo tugende tujyanye ngo ntitugusiga bose arambaza ati none urafise amahera yo kwigura aca arampa amahera cengira ndayajyanye ibihumbi icumi udafise ifoto yatanga ibihumbi umunani n'amajana umunani ufise ifoto yatanga ibihumbi indwi n'amajana atatu kubona imiduga izunguruka mu makaratiye ngo baboye ngo canga hatugira urane ngo go kuyandikisha ngo umenyekane abapolisi baje gusa kanye no kubatwara kuca inguvu ngo umuwe ngaharanditse ikarita iranga umukozi wo mu nzu rero iriko umwidondoro ukwiye w'uwo mukozi w'umukoresha wiwe hamwe n'akarere atumbereyemwo itangwa n'ishyirahamwe rihurikiyemo abakozi bo mu nzu ryitwa katede richard manirambona arongoye katede asigura ko iryo shyirahamwe ririko rikora rusansuma rw'abakozi bo mu mazu kugira ngo bamenye ingene bangana n'iyo bava mu ntumbero yo kuborohereza co kimwe n'abakoresha babo hari igikorwa turiko turakorera hamwe kijanye no kwidantivya abakozi bo mu nzu bose kugira ngo bamenyekane niyo baje bava kuko twabonye yuko hariho abakozi benshi baza kwinyegeza mu bandi bamwe mbere ugasanga sina abakozi bo mu nzu ugasanga n'abagizi ba nabi bakaza gusaba ahantu akazi arabasuma umukoresha yamuha akazi agateterura ibyo mu nzu byose agaca yigira si ukwinjira mu ishyirahamwe rero ni ukugira amenyekane icyo akora hama ukabura umukoresha wakiriye umukozi uca ubona aho yahora akora ariko urunani twiteza imbere ruhanye hagati y'abakozi bo mu mazu rutangazwa no kubona igipolisi gifata abakozi bo mu nzu kibahora ikarata itangwa n'ishyirahamwe ryigenga frederic nshimiyimana rurongo yasanga n'amafaranga asabwa ku ikarata rumurengera ugereranije n'amikoro y'abakozi bo mu nzu icyo duhuriza ko kimwe ni uko umukozi wo mu nzu kugira akantu kamuranga ari ibintu byiza Ubwo icyo dahuriza ko ni amafaranga turabya amikoro y'abakozi bo mu mazu tukaraba ubukene abakozi bo mu mazu bafise tukaraba n'imishahara bakorera igiciro cy'amafaranga nicyo tudahurizaho kandi twaragerageje kubisigurira neza leta ariko nta nyinshi yigeze ibitangirako ubushakashatsi ishyirahamwe umunani twiteza imbere ryagize twarashoboye kubona yuko hariho umukozi wo mu nzu akorera amafaranga ibihumbi bitanu ku kwezi aciye ategekwa kuriha amafaranga ibihumbi umunani n'amajana atanu yoba ahohotewe dusaba yuko ayo mafaranga yogabanywa akaja kuri ibyo bihumbi bibiri abakozi bo mu mazu bisabiye hanyuma tugaheza tukarondera akantu kabaranga hanyuma abapolisi nabo tukabasaba yuko bokubahiriza abakozi bo mu mazu bakareka gufata abantu batariko barabagwanya mbere hari n'abakozi nk'uyu bavuga ko amafaranga batangishwa atataniye no guhohoterwa nko kuri ibihumbi umunani ukorera nka cumi n'umunani cumi mirongo ibiri ukazoza urabugura amajana atanu atanu buri kwezi ni menshi cyane mu bisanzwe ni menshi cyane vraiment kuko hari n'igihe akazi gahera kavuga ati ubu mfashe umwanzuro wo kuduga canke ati ubu mfashe ingingo yo kuvuga ati reka mbe ndashume muri iyi gisagara kwiyanjanja muri rasiyo wakora mu gikoni kuza uravuga ati ngiye kuraba umugenzi n'uwundi kugira ndasiyone ugaca usanga n'akazi kagiriho karabura wasubira kuzuronka akazi haciye nk'amezi atanu n'ubundi bagaca baharura guhera nko kuva ku ugura ikarata haciye amezi atanu ukazoca uriho amezi atanu yose amajana atanu atanu buri kwezi kandi uzi bobo ntibarimbura ko hari igihe wagize ushomereye ni nko guhohoterwa muri make aha dusa n'abafashwe ku ngufu mbega none ubushikiranganje bw'umutekano bwo bufata gute ikibazo c'iyo karata icanisha mu mashirahamwe y'abakozi bo mu nzu inyishu tuyihabwa na Alengiyome Bunyona buramutswa abakozi bo mu nzu barafise uburenganzira bwo kurondera izo karata bakaba bazifise hari n'abashobora gukora batazitunze bivana n'amasezerano bagiranira na ba shebuja rero impamvu bayibaza ni impamvu z'amatohoza ni ukugira ngo bashobore kumenya umuntu uvuze uti jyewe ni umuboyi bakavuga ati none urafise ikarata y'umuboyi kuko hari abazifise n'abatazifise kuko si ngombwa ngo umuntu ayigire ko bavuga rero ati jyewe ni umuboyi hanyuma bakamutwara kuri zone kugira ngo babaze abajejwe intwaro y'ukoreye rema n'umuboyi icyo ni ikindi kintu cyumvikana rwose muri kadere y'amatohoza y'abapolisi gushika ubu nta bitigira inyazina vy'abakozi bo mu nzu bizwi mu Burundi ariko urunani twiteza imbere ruvuga ko rusansuma rwakoze rugashiramwo n'abantu batembereza ibidandazwa mu mabarabara abaja mu masoko gucururiza bene ibidandazwa hamwe n'abacuruza amakara bose hamwe bagera ku miliyoni Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika hari ukutumvikana hagati y'abacuruzi na leta ku cyemezo cyo kwimura isoko ry'ahitwa mu rusange muri komini ya shombo mu ntara ya karusi rikimurirwa ahitwa ku ruvubu byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru wacu fideli dantuwani nsabimana abahura badandariza mu isoko ryo mu rusange bavuga ko bahombye kuko mu kubaka bari baguranye imitahe marisera nyandwi ni umudandaza yahora akorera mu isoko ryo mu rusange twarahagije guhomba kubera isoko ivuyeho twebwe ntabakiriya twasubiye kuruhomba kandi batubwiye ngo twubake duhejeje kubaka twaguranye umutahe isoko baca barayimura bayimuye twaciye duhomba gushika n'ubu turi ngaho nta cyafu cya ruguru dufise n'agatahe twaguranye ntiturakariya dusaba ko bayitugarukanira niyo nkuru anselme yahora adandaza ubutike mu isoko ryo mu rusange ati twebwe nta kintu na kimwe dufite twoza kudandariza hariya kubera twari dusanzwe turangura hajya nyine ku ruvubu ibyo tudandaza byose twodandaza y'ubufu tukadandaza umunyu amavuta byose niho tubirangura twebwe twaramaze kugira uruhombo rumwe rutagira uko rungana twebwe nta ciyumviro na kimwe dufise yuko twoza kurema irya soko yo ku ruvubu nta kintu na kimwe twebwe twoza kuhadandariza twebwe twasaba yuko isoko bitugarukanira ngaha naho imana donasiyano ati isoko ryo mu rusange nta nyubako riraronka bigatuma ibyo baremye binyagirwa n'uruhombo rukaziramo kimwe bagize iriya kagumaho karema rimwe mu ndwi iyindi naho ikasubira karema rimwe mu ndwi ibyo na mitende byo na mitende ariko turabye yose imanutse nka jewe naragiye kudandariza yo rimwe uwo munsi imvura iragwa naho ibintu bitagira uko bingana ndasubira ubwa kabiri imvura irasubira iragwa ndabiremera kwa kundi bimwe biratwagwa ibindi biranyagirwa kuvuga yuko umuntu uwo munsi yahombye iyo minsi ibiri yahombye hafi n'ibihumbi ijana nkamwe boryubaka rikaba isoko hamwe ibintu byanyu imvura iguye bitanyagirwa mwokwemera kuja gukorerayo turashobora kuja kwirema ariko icambere coco twe batubwira yuko ngo twoja kubaka natwe ntidushobora kubaka nta kintu na kimwe dufise twodufasha twubaka inzu twubatse ngaha ziri ngaho nta wundi mutahe twoshobora kuronka kuja kubaka kubaka hariya bagashobora kuronka uburyo bwo kubaka bakatwubakira turashobora kwirema bunani jiriberuto avuga ko gupakiza ibidandazwa ubivana mu rusange ubijyana ku ruvubu bitwara uburyo kandi ahari igihe urema ukarema urutagurishije hari ibirometero ndwi uvuye ngaha umanuka bimuri muri iyi soko none umanukanye ibidandazwa hari ico uhomba eh urahomba kuko urabipakiza kandi ukongera ukabigarukana ndetse na hariya kubera utazi ko ushobora kuronka abakiriya ukashobora kurema isoko hariya ariko nturonke umukiriya n'umwe mukabigirana tu urumva yuko ari uruhombo rudasanzwe umukenguzi amateka nizigimana petero arongoye inama mpanuzwa jambo ya komine shombo avuga ko kwimura iryo soko ari ku nyungu ya bose kuko iryo soko atanu tuzu twasugumwe ryari risanzwe rifise bigatuma abayirema bashobora kwanduriramwo n'indwara zivuye ku isuku rike aho isoko yari iri mu rusange nta tugumwe twari tuhari abantu baronka bihagarika urumva ico kibi kibazo isoko itagira akazu ka sugumwe jewe mu kugira nemeze ko ikomeza harongera akajisho naravye kahise kaho hantu niho hahora isoko yinjiza amafaranga cane komine kuko iyo soko ichihuza komine bugendana igahuza komine giheta igahuza komine gitega na komine shombo abo bantu bose rero ni baca bakoranira muri iyo soko ugasanga isoko nyine ni nini cyane hanyuma kandi tuca dusanga n'abadandaza badushabaka inzu zigezweho baza- bagukigwe komine ishyiraho amasaniteri abantu bamererwe neza ndetse noneho tujyanye tucirane tura n'isuku ni hafi y'uruzi abadandaza bazoshobora ku- kuronga ibintu byabo bashoye bigira isuku hanyuma hamere neza nibaza ko turavye na, na, na komine duhanura bibe gitega na giheta barafise agasantre kitwa kwikomabu gatembe cyane kuko gahuza abo bantu bose ca tubona reko ari prolongation y'ako gasantre na komine shombo icatorera koyoko iterambere kaca ryiyongera murakoze iryo soko ryo mu rusange ryahora rirema ku minsi ya kabiri no ku minsi ya gatanu ryubatse hagati mu bigwati vyo mu rusange ryimuriwe ku mupaka w'intara ya gitega na karusi ku ruzi ruvubu mu rusange muri komine ya shombo intara ya karusi hagati mu gihugu c'u burundi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza Eee, erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturire kazoza ikaze n'igwanyu bakunze ikiganiro ntorere kazoza ikiyago cya politike cya studio ijambo gisamiranira ku ijwi ry'amerika jerome niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye muri uyu mwaka dusoze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro ntore reka zoza reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu byo twagiye tuganira ko twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya musaga imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igisagara cya bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye Eh, umunyagihugu ku musake namubwira ni uko yoharanira amahoro yiwe bwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubakwa amashuri ariko nko kuri zone ya musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikorwa hagaragara umutekano muke nobasaba ko nyine buhagurukira amahoro ajya amazi abuze eh, bijya bikorwa byose by'iterambere bitariko birakorwa bishobore gukorwa twaragarutse ku byerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politike hano mu gihugu cy'u Burundi honorable marceline bararufise yahoze ari buramatari w'intara ya rutana aravuga icokorwa kugira ngo intabanyizi z'abakenyezi kugira uruhara rwa politike ruboneka zihave uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana n'abo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana n'abo bifuje batashikiriwe agatangurana n'abo bifuje bakongera bagatorwa kuko nyene urahura ubwenge burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda tura turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundurura akantu kamwe kamwe dutetwura agapfundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasa nuko hageze Eh.
ikindi twayaze ni akamaro ko kwibuka abahitanywe n'amagume uburundi buhitiyemwo aloyize batungwa nayo arongoye ishyirahamwe amepesi igira ubundu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene koba kumeze kwibuka kunywanisha ni ukuhe kwibuka kunywanisha ni ukwibuka abantu twabuze si ukwibuka ababishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambi icyo gihe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe yari bonaventure niba nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka abishwe icyo rero uku ni ukwibuka kubi kuko ubu uri kuwibuka kugira ngo uhamagare abantu kwihora rero tuvuga tuti twibuka abo twabuze ntitwibuka ababishe hanyuma duhe agateka abo bantu ikindi twagarutse ko n'amatati y'amatongo n'akamaro k'inshumbusho y'abateshejwe ibyabo n'ibihe by'intambara uburundi bwagiye bucamwo atanazi masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufite icyicaro mu ntara ya rumonge agira ati agashumbusho karakenewe cyane Eh, ivyo jewe ndabishima nk'uko twari dusanzwe tubivuga Eh, twa- ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka a- atahunze ku mvo zimuvuyeko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akaca barirwa n'abantu bamwe bamwe ngo ntiyobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri erb ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu cyari twashimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho muri uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu barabaye kandi ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshigwa imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vy'ukuri honorable tasiano sibomana avugira iprona ihurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe ni uko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'arusha mbere na mbere ni ubwicanyi buri mu gihugu nicyo dutegereza gushyira imbere kugira ngo n'ibyo biganiro bibandanye ata abantu bariko barapfa ata abantu bariko baranyuruzwa ngo dutore imibyimba cyangwa ntitunayitore ata abantu bariko barapfungirwa ubusa ata abantu bariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure cyangwa abakora mu iperereza icya kabiri rero ni uko tubanza tukavugana icyateye izi ngorane turimo icyo nacyo si ikindi niho nyangwa ry'amasezerano yarusha nibwo izo shingiro aribyo byavuye bibyara ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza aho rero tuca tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano yarusha nayo nyine ko imigambi yose itavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma reka mbere n'abanyamahanga bafashe uburundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawe ukorakora ku masezerano yarusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira ntibayakorakore twokora iki kuko urumva ntituzosubira guharira ingene amasezerano yarusha yubatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tuzogenda tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa icokorwa ni giki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi wamaho wo kuraba ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bama bita mu ziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu y'ubumwe bwa afurika yo muri aka karere yase n'ibihugu bya rutura bikunda gufasha uburundi abanyamerika ababirigi n'aho babanka tukaraba ibihugu mwene ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma yaho tugaheza rero tukaraba ko biba bikenewe ko hojamwo abarundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurijeho ko uwo mugwi ugurwa n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe nta ngorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko eh, tukanaraba ibihano byotegekanywa kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubu canke azobuza kw'ejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano vyo ugenda gute yohanwa gute ikindi twagarutse ko mu kiyago cya ntorere kazoza n'ingene ingingo mirongo ibiri na gatatu busa gatatu y'igisata kijejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga iyo nyabwoko honorable jean de dieu mutabazi arongoye umugambwe radebu kubwiwe ngo iyo nyabwoko ryamye ari urwitwazo rudafashe bavuga yuko ngaha mu burundi hagira habe ihonyabwoko ihonyabwoko benshi baranasongora bakavuga ati ni ihonyabwoko bw'abatutsi Min- la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo haraba ihonyabwoko rya rya politike bijya n'ibintu bitaba bi- bitaba bifashe Aro icyo ni ikinyoma cya mbere icya kabiri bakavuga eh, ico ca mbere sinabivuga giheze ba- no muri no muri Suisse muri amaheze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri f- phase pré génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo ico kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza raba neza hagira habe ihonyabwoko n'igihe batanguye kubivuga muribuka yuko mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika iniyo afurikeni naho nyine bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza a- igisirikare ibi kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobu mugabo twarabyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyiyumviro bagiheba muribuka yuko n'igihe haza abakuru b'ibihugu batari bake kwirabira ibi- i- ntuzeye i- uko i- uburundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa honorable feniyasi nigaba nawe agira ati reka ndaguha uturorero tw'ibiteye ubwoba bishobora gushikana ku ihonyabwoko tuma ijambo ndaguha muri forodebu kirisa beninye ari hehe
subiramo utwumva umudame yitwa irakoze kirisa beninye yatwa- yatwara abakenyezi muri bujumbura rirare ari hehe oya je uwo mudamu ntawe nzi ah none se mvuga uwo mudamu ntuze ntawe nzi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuze ire- i- ntuze irengero ryabo ni ukubivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none i- i- abo- babuze irengero ryabo wo- wagiriza nde none twaragurutse ku biganiro bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku bwa honorable victor burikukiye ngo hari abo kwitaba ibi biganiro n'abatemerewe kuvyitaba umuntu yitwa umurundi wese n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri cndfdd bobamwo yego kubera iki batobamwo gusa turatandukanya ibintu tuvuga muri cndfdd yego kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe eh, agasohora ibigwanisha akagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nk'uwo muntu atobamwo kuko n'ahandi duhemaze iminsi tubibona ingene bene abo bantu ahubwo baca baca banyura bakabafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imico yose ubuzima bw'igihugu abari hanze n'abari ha- n'abari mu gihugu nibaza ko batumirwa muri ibyo bigo nk'abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera n'ahari imeza nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane ndahindukiye muri sawanya forodebu honorable finias birahumuritse numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu si ukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivuga avuga ati itegeko ryanditse gutya rye cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindarikurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko nuca uvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo ariko nta mishamirano ihari imishamirano wowe muri frode bushamiranye nawe muri politiki irahari imishamirano ya politiki imishamirano ya politiki irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko ubona ko mu gihugu ubona ko n'amakungu ariko avuga ati igenda mu biganiro numva ko ari abantu Ubona we ko bashamiranye turiko turaganira tudashamiranye kandi utemera ico kiringo sa ko turiko turayana Urumva ntiduhuza ariko wumvise ko tudahuza Hari ivyo mudahuriza hari ivyo tudahuriza ko mugani ntidushamiranye politikema urumva ko hari ivyo tudahuriza ko uru nicyo gituma rero uvuga ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire ku ruhande rw'umuhinga mu mvugo iremesha professeur adolphe sururu agira ati icokogwa ni uko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano icya mbere ntushyira imbere ni uko hobanza hakagarukana umutekano kuri bose icya kabiri icya kabiri umutekano ubonetse hakaza abantu koko ba- ba- bafise ibyo bavuga mu bintu bya politiki abo byiga abo byiga hariho abanyapolitike bariho bi- kandi cyane cyane tukaraba icyo mu burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cya politike ni byinshi twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri byo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mfata kandi nkengurukire abamenyeshamakuru bagize uruhara mu itunganywa ry'ikiganiro ntorere kazoza muri uyu mwaka urangiye nshimire nunu gereriane nshimire kirisi munezero nshimire terence manirakiza nshimire kandi jean paul nicyo ndindiriye babipfuriza umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi ry'amerika nkenguruke n'abarongoye ijwi ry'amerika batwizigiye bakaduha akanya ko kuganira namwe jerome niyonzima nayinda kiremesheje nongere ndangize ndabipfuriza kurobanirwa muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma rimaskarara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye dirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika